Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zine z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanjye fide niyo ngabo abarongoye uburundi mu nzego ziri hejuru usanga hari abo dufise bafite igihugu bwinshi turifuza yuko turi amabanga ahambaye ukaba ari umurundi gusa uwo ni joseph ntakarutimana icegera cy'umukuru w'umugambwe sendede fdd abo bantu baronse ubirabubiri ni abantu bahunze igihugu hari ingorane mu burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri dufashe usanga n'imbere yaho hari abahunze kandi hama amategeko y'uburundi amabwiriza y'uburundi aravyemeza uyu ni leonce ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu bose bavuga ku kibazo kijanye n'abategetsi bafise ubwenegihugu bubiri iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku kibazo cy'umutekano mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo ya kiziba mu ntara y'uburengero bw'u rwanda kibandanya kutavugwa ko rumwe ku kwiregura kwa jean baptiste mugimba ku vyaha vya jenoside aburana n'abashikizamanza kwatanguye kumvirizwa muri sentare nkuru y'u rwanda turihagarukako mu kanya gatoyi reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya
muramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi fatu bensuda ejo ku munsi wa kane ikinshasa yasabye abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo gukora amatohoza ku bwicanyi bwakorewe muri icyo gihugu ariko ntiyishyura ku bisabwa n'abaharanira agateka ka muntu bensuda yagize ati ni ngombwa ko hagira igikorwa ku igikorwa kubagirizwa ubwo bwicanyi yabishikirije abamenyeshamakuru inyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri yari amazemwo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amenyesha kandi ko ashimishwa n'intambwe zimaze guterwa muri ayo matohoza ku rwego rw'igihugu ariko agahamagarira abategetsi kongereza inguvu muri ibyo bikorwa bensuda arongoye sepeyi yari yashyitse i kinshasa ku munsi wa kabiri abonana na perezida joseph kabila imigambwe ya politike abategetsi bo mu rwego rw'ubutungane hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri icyo gihugu umukuru w'umuhari urwanya leta ya mozambique afonso drakama yarafuye ejo ku munsi wa kane ayo makuru ava mu mugambwe renamo wiwe ukomeye mu yirwanya leta amakuru ava muri uyu mugambwe rero no mu miryango umuryango wiwe avuga ko Drakama yafiriye mu misozi ya Gorogonsa muri ico gihugu aho yibera kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igihe intambara yongera kwaduka muri Mozambique icamwishe ntikiramenyekana gushika ubu ariko amakuru amwe avuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima abandi bakavuga ko yahitanywe n'indwara y'igisukari ariyo diyabete Drakama yarongoye umuhari Renamo hafi imyaka mirongo ine harimo imyaka cumi n'itandatu yamaze arwanya umugambwe uri ku butegetsi Frelimo intambara yarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri umuhari Renamo waciye uhinduka umugambwe wa politike utavuga rumwe n'ubutegetsi ari kugumana ishami rya gisirikare abimukira b'abanyafurika baharugwa mu gihumbi n'amajana atanu baratahukanywe muri nigeri bakuwe mu gihugu cya algeria mu minsi iheze n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi n'abimukira oim iryo bishyikirizwa n'umukuru w'iryo shyirahamwe ryashyikirijwe n'umukuru ejo ku wa kane iniyame abo bimukira bagizwe n'abanyakamerune bashika amajana atandatu abanyemari hamwe n'abanyagine n'abandi banyafurika bari bazibiriwe mu bugaragwa ku rubibe rugabura ibihugu bya niger na algeria oem ivuga ko abo bimukira birukanywe n'igipolisi cya algeria bari bagiye kurondera ingene bo kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga umuvyeyi w'abana babiri muri Afghanistan yaragurishije umwana wiwe w'umukobwa w'imyaka itanu kugira aronke amafaranga yo kuvuza muramu we arwaye kanseri yo mu maraso uwo muvyeyi azwi ku izina rya Obaida aba mu ntara ya Farabe ni muri Afghanistan avuga ko yabikoze kugira arokore ubuzima bwa murumuna w'umugabo wiwe ahitamo kugurisha uwo mwana k'umuryango wubatse ariko utaronse amahirwe yo kubyara ayo makuru amaze kwamamara ku mbuga ngurukana bumenyi abategetsi bo muri iyo ntara hamwe n'izindi nshuti baciye batorokanya amafaranga baha uyu muvyeyi abona gusubirana uwo mwana wiwe urwo rudandazwa rw'uwo mwana ni rumwe mu zindi zagaragaye muri ico gihugu ca Afghanistan aho ubukene imyenda hamwe n'ubuzima butoroshe mu miryango bituma abavyeyi bagurisha abana babo umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ejo ku munsi wa kane kw'igihugu ciwe kitazosubira kuganira ku masezerano ya nucleaire cyumvikanye ko n'ibihugu rutura ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo abishikirije mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ikiringo perezida Donald Trump yihaye ngo afate ingingo yo kuguma canke kuvavanura muri ayo masezerano gishike igihugu ca Iran gishikiriza ko mu gihe Amerika yo yakuramwe akarenge naco nyene coca gikurikira kandi kimenyesha ko kitazemera na kimwe cohinduka gihushanye nuko ayo masezerano yemejwe ntaco leta z'ubumwe za Amerika canke leta ya Trump baragira icyo bavuze kuri ibyo byashyikirijwe n'igihugu cya irani
turagushimiye aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere mu burundi inyuma y'ukugurura icese imyiyamamazo y'abagumyabanga umugwi wa mbere w'indongozi za cndd fdd wakoreye mu ntara ya ruyigi muri komine gisuru abagize uwo mugwi bavuga ko hari ibyahungabanije iyo komine vyatumye bahitamwo gutanguriza inyigisho zo kwigisha oya muri iyo komine mu majambo yahavugiwe bagarutse kuri bamwe mu bahora ari abagumyabanga bakomeye ba cndd fdd bahunze igihugu ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel antoine nsabimana Yozefu Nakarutimana Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambi sende DFDD yatanguye avuga igituma bahisemwo guhera muri komine ya Gisuru.
Murazi ingwano zabereye ngaha muri iyi komine hirya no hakuno yayo mu minsi heze. Ni naco gituma mbere twatoye yuko iyi komine yacu ariyo tuza gutera iteka tukaza kugiramwo bino bikorwa vyo kugurura icese iyi kampanye yo gutora ibwirizwa nshingiro rinyanyuma. Turazi yuko muri ku mupaka wa Tanzania turabakunda cane no baradukunda ndagukunda cyane uyu mubano mwiza nabo muwushigikire ubandanye iyo ndongozi magumyabanga yagereranije ibwirizwa shingiro rya hora nk'impuzu ishaje iri bwirizwa shingiro twahora tugenderako ryabisigaye rimeze nka ya shati wambara kane gatanu gatandatu kuwa mbere gatandatu kuwa mungu hanyuma igatinda igasaza iyo impuzu ishaje rero ugira gute urongera nshasha canye ukayimesa iri bwirizwa shingiro twe tuje kugira ngo turinyanire mu ngingo zimwe zimwe zayo ryari risigaye rimeze nk'impuzu ifise ivyondo hamwe hamwe ryari ryarataye igihe dushaka ari uko turyoja ku gihe ca none kubw'umukenguzamateka yozefu na karutimana ibwirizwa shingiro ryahora ryari rifise agahaze no ku bijanye no gushinga leta hari ingingo nzoni bwira shingiro ryahora ingingo irimwo yaciha ibibanza muri leta abashikiranganji ngo ni uko baronse n'amajwi ngira atatu kw'ijana ne kuri atanu kw'ijana turashaka rero yuko rero ibwirizwa shingiro turitoye uwatsinze ashinga leta uko abishaka umukuru w'igihugu azoshinga leta uko abishaka arabe abakunda igihugu aheze abaribo ahamabanga kandi ababongoze aho ashakiye mu ibwirizwa shingiro ryashyizwe imbere y'abanyagihugu riratomora umugwi w'abantu hari amabanga batazoshingwa nk'uko bivugwa n'umukenguzamateka na karutimana abarongoye uburundi mu nzego ziri hejuru usanga hari abo dufise rero bafise bafise ubwenegihugu bwinshi eh turabakora baraza ngaha mwene bafise ubwenegihugu bubiri butatu bagatera akajagari emwe ku mugoroba aje yifatira indege akisubirira muri bwa bwenegihugu bwa kangahe bwa kabiri bw'igihugu bwa gatatu turifuza yuko uzura amabanga ahambaye ko ari umurundi gusa umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka icegera c'umukuru w'igihugu eh, n'umushikiranganji wa mbere batanu iryo sekeza ryo kwamamariza ego canke oya rise mu gihe mu ntara ya rwigi hari abahoze ari abagumyabanga ba sendedefdede bakomeye bahunze inyuma y'aho biyamirije ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza nabo nyene bagize ico bavugwako zeno ndaruvukanye umukomiseri ajejwe ikigega mu mugambwe sendedefdede yadomye uko urutoki bamwe muri abo bahoze ari abagumyabanga hano hariho umuntu yavuye ngaha jetwa dusanzwe dukorana yari cegera canje mu mugwi bita suive bariwase mu mugambwe twa bucumi moyize nta vyinshi ndamuvugako dukorana namo wenyene ariko arakora nabona ko yari yanyereye yaranyereye aragwa kandi yaheze ntiyavyutse mukazomuja inyuma rero bizobagora naho sipesi karitasi nje barikanuye icegera c'utwara inama ya nkenguzamateka yahamagariye bagumyabanga kutibagira abana mu nyigisho zo gutora ego mu gutegura abana ku ishure kuko abana twabonye yuko ari abatumwa beza cyane mu bigishe bagende nabo nyene bayaga iyo nkuru nziza yatora ego ejo ku munsi wa gatanu uwo mugwi wigishije mu ntara ya ruyigi niwe uzoja gukorera mu ntara ya cankuzo intara nayo nyene ivugwamo abagumyabanga benshi biyamirije ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza uhereye ku wahora ari umuvugizi wiwe muri komine gisuru intara ya ruyigi ni mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika tukivuga kuri iyi nkuru umugambwe sawanya frodebu wemeza ko gutora oya ari uguhakana gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe kandi yaka ijambo abanyagihugu leonce ngendakumanica icegera cy'ubirongoye frodebu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yemeje ko ivyahinyanyuwe n'ibwirizwa nshingiro bishyira imbere ugukumira kandi vyaka ububasha inama nshingamateka na nkenguzamateka arico gituma ahamagarira abarundi gutora oya mu matora yo ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu remo nzimana icegera c'uburongoye umugambwe sawanya frodebu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane yemeje ko imyinyanyuro y'ibwirizwa shingiro ry'uburundi rije gusubiza inyuma ugufatana mu nda kw'abarundi kuko ryaka ijambo abanyagihugu rigakumira n'imigwi imwe imwe y'abantu aha leonse ngendakumana atanga akarorero kabigeze kurongora igihugu c'uburundi eka n'abafise ububira bubiri igarukana cya kintu cyo gukumira cyatumye abarundi tujyana gukumirana ehe duhere ku bahoze barongoye igihugu cy'u Burundi iyi ntego irabakumira irabaka ijambo ariko urumva barinze baka ijambo uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi uwo boha ijambo ninde iyi nteguro niyamara kwemezwa nta n'umwe azaronka ijambo iyi nteguro irakumira abantu bitwa ngo bafise ububira bubiri abo bantu baronse ububira bubiri ni abantu bahunze igihugu hari ingorane mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri dufashe usanga n'imbere yaho hari abahunze abo bantu rero barabayeho kubera ingene igihugu cari kimeze barafata ububira nka bubiri kandi hama amategeko y'uburundi amabwiza y'uburundi aravyemeza ikindi umugambwe frodebu unegura kugira ushira imbere gutora oya nuko hari ingingo nshasha muri iryo bwirizwa ziha ububasha bw'ikirenga umukuru w'igihugu ngendakumana akavuga ko iyo ngingo isa n'igarukana intwaro ya cami mu gihugu c'uburundi mu ngingo y'ijana na cumi na gatandatu y'ibwirizwa ryahahora yategekanya yuko mu gihe umukuru w'igihugu yigengeje nabi agakora ibintu biciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro agakora ibintu bishobora kujyanisha abarundi agakora ibintu bishobora gutuma igihugu kijya mu ntambara byari bitekanije yuko abashinga amateka n'abakenguza amateka bashobora gukorana bakabimubuza ananiranye bakamukura iyo ngingo rero hano baciye bayikuramo ni ukuvuga arashobora gukora ibyo ashaka byose ntagire n'umuntu n'umwe amukorako ituma ubutegetsi bw'igihugu bwose buja mu minwe y'umuntu umwe kumwe ko ku ntwaro za cami zigaruka n'intwaro za cami ku bw'iyo ndongozi y'umugambwe frodebu gutora oya ni ugushira imbere gufatana mu nda kw'abarundi no kwanga ko uburundi busubira mu ntwaro y'umugambwe umwe gutora oya rero kuri twebwe bisigura kugumya amasezerano y'iyarusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako kugira tubandanye twubaka uburundi bw'iteka tubandanye twubaka uburundi butekanye butagiramwo induru burangwamwo amahoro n'umutekano kuri bose burangwamwo ukwishyira n'ukwizana kuri bose burangwa mu gusabikanya ibyo igihugu gitunze atanya gupfa atanya gukira uzotorayo oya n'ibyo azobatoye azobatoye ko abarundi tuguma dufatanye mu nda intwari ya demokarasi intwari ibereye ikabandanya itsimbatara bisigura yuko umuntu wese azokora ibyaha aho azinyegeza hose azoronderwa agahanwa tutemera gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe ko bidashoboka abajijwe ikirangaminsi cy'inge n'umugambwe forodebu zo kwiyamamaza mu gihugu icegera curongoye forodebu yavuze ko bazoze barabimenyesha hageze ku mvo z'umutekano leonsi ngendakumana yemeza ko hari bamwe babandanya bagabisha abiyamamariza gutora oya ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muharanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda umutekano mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo ya kiziba mu ntara y'uburengero bw'igihugu ubandanya kuba ikibazo kitavugwa ko rumwe mu mishamirano yabaye ku munsi wa kabiri hari impunzi zishwe izindi ubu ziriko zivurirwa mu bitaro niryo umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi yagendeye ibitaro bariko bavurirwamwo atubwira uko vyifashe minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda iremeza ko umuntu umwe ari we witabye imana nyuma y'umutekano muke wagaragaye mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka karongi ibi byabaye kuwa kabiri w'iki cyumweru nyuma yo gushyamirana hagati y'abashinzwe umutekano n'izo mpunzi bwana rwama jean claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri iyi minisiteri yabwira dijwi rya amerika ko abavuga ko hapfuye abantu batatu atazi aho bakuye iyi mibare uyu muyobozi avuga ko muri izi mvururu hanakomerekeyemo impunzi cumi n'enye harimo umunani barwariye muri centre de sante iri mu nkambi n'abandi batandatu barwariye mu bitaro by'akarere ka karongi kuri ibi bitaro ijwi rya amerika ryanyarukiyeho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane maze abakozi b'ibitaro batubwira ko bitatworohera kuvugisha izi mpunzi kuko zitameze neza umuganga ushinzwe kubitaho nawe twashatse kumuvugisha gusa dusobanurirwa ko afite abarwayi benshi barembye arimo kwitaho umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri midimari bwana rwahama jean claude avuga ko mu bakomeretse harimo n'abapolisi bane nabo barimo gukurikiranwa n'abaganga uyu muyobozi avuga ko mu minsi mike hazatorwa komite y'impunzi nshya ibintu byamaganwa cyane n'impunzi zimwe zivuga ko komite yabo yakuweho ku wa mbere w'iki cyumweru bari bayikunze ko batifuza abandi naho ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushyigikira komite yabo nta ribi rya komite niyo bavuga ngo bazashyira mu maginga tuzi ko komite yari iriho n'ituyoboye nayo bavuga ngo bashyizeho ntayirashigwaho kuko arayitegeka ari i kigali ubu tuzabyemera ageze ahangaha twebwe tuzi ko nta komite iriho nshasha ubu muyobowe nande ubu ngubu nta bayobozi dufite abo twari dufite ntabwo tuzi ahantu bari rwamasobanura ko kuvuga ko komite yari ikuweho yari ikunzwe izi mvugo zitabuza gutoresha komite nshyashya turacyategura uburyo twayishyiraho ntabwo ari ibintu bihita bikorwa uwo mwanya ese impunzi ko ubona zisa nkaho zishimiye abantu bazo bari baziyoboye mbere ubu mwizeye ko bazemera bagatora iyindi komite nshyashya hari bamwe bavuga bati abo bakuyeho nitwe twari twarabitoreye ibyo ni ibintu bisanzwe cyane no muri muri iyo nkambi ya kiziba no mu zindi nkambi iyo abayobozi badakora inshingano batuze inshingano zabo bakurwaho hakajyaho abandi abandi bazashyirwaho bashyashya nibo bazagira uruhare rwo kubitorera nabo yego nibo bitora ntabwo ntabwo ari izindi nzego zibashyiraho nibo bitoranyamo ababahagarariye izi mpunzi zakunze kumvikanisha ko icyo zifuza ari uko bazireka zigasubizwa iwabo turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri kongo kuko ndabona leta y'u rwanda yatwanze icyo dusaba mu by'ukuri ni uko twataha tukavangaha kuko nta mahoro nta mahoro dufite mu nkambi umuyobozi ushinzwe impunzi muri midimari bwana rwahama avuga ko kugeza ubu nta mpunzi n'imwe yigeze yifuza gutaha ngo ibyangirwe ntawuzi umuntu gutaha twe icyo dukora nka leta cyangwa n'abafatanyabikorwa bacu hcr ni ukugeza amakuru y'uburyo igihugu cy'izo mpunzi cyifashe cyane mu bijyanye n'umutekano noneho ushaka gutaha agafata icyemezo ariko afite amakuru yahajya uko hameze ni ukuvuga ngo hagize ushaka kubisaba akandika mwamwemerera akagenda rwose ubu ni uburenganzira bwe busesuye yandikira nde yandikira leta ashobora no ku- kwegera hcr akavuga ati ndashaka gutaha Byo- byombi birashoboka kuko izo nzego zirakorana U- ubuse bakomeza kuvuga ngo babujijwe gutaha nuko batazi ko uko bikorwa urwitwazo ni urwitwazo bagiye bagira nta nta- nta wigeze avuga ko ashaka gutaha ngo babimwanje kugeza ubu nta makuru y'uko umutekano mu nkambi wifashe twabashije kumenya usibye ayo twahawe n'impunzi ubwazo ndetse n'umuvugizi wa polisi y'igihugu watubwe ko umutekano wagarutse mu nkambi twagerageje kujya mu nkambi kugira ngo twirebere ubwacu ko iki kibazo cyifashe duhagarikwa n'abapolisi bashinzwe umutekano w'inkambi dusigaje ibirometero nk'umunani ngo twinjire mu nkambi ya kiziba abapolisi nahingukiyeho bwa mbere bambwiye ko nakwinjira mu nkamba ari uko mfite uruhushya nahawe na minisiteri ishinzwe iby'impunzi mu rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu yatangiye kumviriza ukwiregura kwa jean baptiste mugimba ku byaha bya jenoside aburana n'abashikirizamanza jean baptiste mugimba yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe cdr imbere ya jenoside yakorewe abatutsi yabwiye sentare ko ibyaha aburana byarementarijwe n'akagwi k'abantu gafite imigambi yo kumutwara amatungo nibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa atangira kwiregura ku byaha bya jenoside ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyeho bwana jean baptiste mugimba niwe wafashe umwanya munini mu iburanisha rya none ubutabera buramurega ibyaha bya jenoside bine icyaha cya jenoside icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside yasobanuye ko icyaha cya jenoside gucura umugambi wa jenoside n'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside byose bigizwe n'ibikorwa bimwe kandi bishingiye ku batangabuhamya bamwe bagenda bagaruka ibyo bikorwa birimo inama yo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane aregwa ko yasabiyemo imbunda zo guha interahamwe zikica abatutsi gushyiraho amabariyeri yicirwagaho abatutsi akanayagenzura gukora amarisite y'abatutsi bagombaga kwicwa kujya mu bitero byicaga abatutsi gutera inkunga radiyo televiziyo libre de mirikorine rtrm mu mpine yafashwe nka radiyo rutwitsi n'ibindi mugimba ntiyumvisha uburyo ibyo bikorwa byagenda bigaruka kuri buri cyaha yahisemo kwibanda kuruta ku cyaha cya kane cyo gushishikariza abahutu gukora jenoside yavuze ko ubushinjacyaha bwemeza ko bufite umutangabuhamya umwe kuri iki cyaha kandi kuregwa n'abamwunganira mu mategeko bagenzuye basanga uyu ufatwa nk'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yarakatiwe igihano cya burundu y'umwihariko ku byaha bya jenoside yavuze ko amategeko atemera abari kuri urwo rwego mu gutanga ubuhamya yavuze ko anabaye umutangamakuru amakuru ye nta gaciro yagira igihe cyose nta buhamya bw'abandi buyashyigikira bwana mugimba yabwiye urukiko ko mbere y'uko u rwanda rusaba ubuhorande kumwohereza kuza kuburanishirizwaho bikekwa ko yakoreye ibyaha rwemeye amasezerano ko rutazamukurikiranaho icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi gusa iyo we n'abamwunganira mu mategeko basesenguye basanga uretse guhindura inyito naho ubundi ibikorwa bigize icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ngo ubushinjacyaha bwabyimuriye ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside aravuga ko hari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yirinze kuvuga imyirondoro ye kubw'umutekano we wari interahamwe nyakabanda mu mujyi wa kigali wanabihaniwe agasaba imbabazi akemera ibyaha uwo wari interahamwe arashinja uregwa ko yagiye gutoreza interahamwe mu kigo cya gisirikare igabiro uwo wari interahamwe aravuga ko mugimba yagiye i gabiro mu kwa karindwi mirongo cyenda na kabiri gutoza urubyiruko rw'ishyaka sederi yari abereye umunyamabanga mukuru mugimba yavuze ko nyuma y'amezi ane ishyaka ryabo rishinzwe bitashobokaga kuko ryari rikiyubaka yavuze ko urubyiruko rw'ishyaka ari rwo mpuzamugambi rutari rwakabayeho kandi ko no gutoza interahamwe byatangiye muri mirongo cyenda na gatatu mugimba yabwiye urukiko ko wafungiwe ubuterahamwe n'ubwo avuga ko yari umusirikari gabiro ku ipeti rya sajenti byamuhaye kumenya mugimba atoza interahamwe ngo ntibyigeze bibaho yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko mu kwa gatatu bibiri na cumi na rimwe bwakiriye abatangabuhamya bamushinja butabanje gushishoza bihagije kuko mu bihumbi bibiri na cumi ngo harimwe agatsiko k'abatangabuhamya bamushinja yasobanuye icyo yita agatsiko karimwe kagamije kumuhimbira ibyaha kagambiriye kumutwarira imitungo yavuzemo uwitwa rangira bigira umwami n'abandi ngo bahuriye mu kabari panorama mu mujyi wa kigali bamucurira ibyaha kugira ngo bazamutwarire imitungo umwe mu bavuga ko bari muri ako gatsiko yise entreprise criminelle mu rurimi rw'igifaransa ngo ubushinjacyaha bwaje kumutahura afungwa igihe cy'umwaka bityo rero ngo iyo buza kuba bwarashishoje mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bwagombaga gutahura ako gatsiko ntibukore ikirego kimurega amagambo agira ati umututsi n'umwanzi ugomba guhigwa si umunyarwanda yaturutse muri etiyopiya aza gutegekesha inka n'ayandi namwe muyo baregesha mugimba ko yaba yarayavugiye mu kigo cya gisirikare gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda umucamanza bwana antoine muhimu ukuriye inteko iburanisha yamubajije niba ntacyo ayaziho uregwa yasubije ko amagambo nk'aya adashobora gusohoka mu kanwa ke yongeye aturetse n'ibyo no kugeza ngana ukumumbona sinigeze ngera igabiro simpazi icyakora umucamanza agasigara na kwibaza niba bo avuga ko bamuhimbiye ibyaha ari nabo bakomeje gukurikirana bakaza kuba abatangabuhamya b'ubushinjacyaha muri uru rubanza mugimba yavuze ko abandi batangabuhamya baje bashimangira ibyo yise ibinyoma byari byakozwe mu nkiko gacaca za nyarugunga ikindi mu byo ashingiraho aravuga ko yari afite urupapuro rw'inzira ruzwi nka pasiporo yari yarahawe n'ubutegetsi bw'u rwanda rwo gutembera nk'abandi banyarwanda bose akavuga ko yaza kuba hari ibyaha bamukekaho atashoboraga kwemererwa iyo pasiporo bwana jean batiste mugimba yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka sederi araregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside ibyaha byose araburana bihakana akavuga ko byacuzwe mu umugambi wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa kigali iburanisha rizakomeza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa gatanu akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukwishyira n'ukwizana mu gushikiriza ibyumviro mu mwuga w'itangazamakuru ni mu ntumbero yo kumenyekanisha akamaro ko kutagerageza kuburabuza ishikirizwa ry'amakuru agenewe abanyagihugu kimwe n'uruhara rw'abakora uwo mwuga ni icibutso cy'uko hari ibihugu bitari bike ku isi aho abamenyeshamakuru batotezwa bakagirwa ku bitero bagapfungwa bakanicwa ibinyamakuru byabo bakorera biracibwa amande canke bigahagarikwa burundu ntibitangaje ko akenshi ibihugu bidafise demokarasi itsimbataye kandi bifise ubutegetsi bw'igitugu usanga ari nabyo bifise intwaro zitoteza itangazamakuru ivyo bikaba ari ukubera itangazamakuru ryishira rikizana usanga ari ryo shirahamwe ryonyene rishobora gushira ahabona amabi na ruswa bigirwa na leta bikanafasha abanyagihugu kumenya amakuru abamenyesha amakuru batuma leta n'abategetsi bavuga ukuri kugira habe intwaro ya demokarasi hategerezwa kuba hariho ukwishyira n'ukwizana mu itangazamakuru itangazamakuru ryigenga kandi rigizwe n'ukwishyira n'ukwizana mu byiyumviro rifasha abanyagihugu kugira ubwenge no kumenya ibintu bifasha kugira habe intwaro ishingiye ku bushake bw'abanyagihugu icivugo cy'uyu mwaka ni kugumiza leta ku murongo ibyo bikaba bishimikiye ku ntumbero yo kugira inzego z'ubutungane zishigikiye yuko haba itangazamakuru ryigenga kandi ridakumiwe kandi hakaba uguhana kw'amabi agirirwa abamenyeshamakuru yamara kugira itangazamakuru rikora akazi karyo ko gukora ibishoboka kugira habe ihanahana ry'amakuru hari ibikwiye kuja mu buryo muri ivyo hariho kuba hariho amategeko n'ubutungane bukora neza kugira habe ukwishyira n'ukwizana mu buryo bw'itangazamakuru butandukanye hamwe n'ubushake bwa politiki bufasha uwo mwuga gutera imbere hamwe n'amategeko yo gukingira uwo mwuga haba ku mbuga ngurukanabumenyi canke ahandi ahandi naho abamenyeshamakuru bagakurikiza amategeko agenga umwuga ku rwego rwo hejuru umunsi wahariwe kwishyira no kwizana kw'ivyumviro mu itangazamakuru dufata mu mugongo umwuga w'itangazamakuru ubandanya kugenzurwa cane mu ntumbero yo kuwuburabuza ahandi ukugagwa tukibuka abamenyeshamakuru bishwe bariko bagerageza gukora akazi kabo duhamagara ibihugu byose gushigikira ukwishyira n'ukwizana mu gushikiriza ivyumviro mu mwuga w'itangazamakuru ku mbuga ngurukanabumenyi n'ahandi hose twongera tugasaba ko haba amatohoza hamwe no guhana ibyaha byose bigirirwa abamenyeshamakuru
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.